iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro nyir'izina reka mugenzi wanjye uriyani itanga ishaka abanza tugezeho amakuru agezweho muri aka kanya mu burundi urakoze cyane edi gwema ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ibyigwa kuva kuri uyu wa kane iyo yegeregere bayigize kugira basabe irekugwa rya bagenzi babo iryo fungwa ryabaye eh, iryo fungwa ryabaye inyuma yaho abanyeshuri baserukira abandi barenga ku ijana na mirongo indwi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gufata gufuta ingingo nshasha ishinga agafashanyo bita bourse nk'ingwati izorihwa turi kumwe na mugenzi wacu Eloge buri kaneza tubwire uko byifashe Eloge kubera iyo yegeregere kuri kaminuza icuka cifashe gute muri aka kanya
ubwiye mu bigo bya kaminuza y'uburundi bwa oriyane nk'aho twaciye hitwa kuri ipeya no kumutanga n'ahandi twazungurutse hakurya mu kamenge urabona ko hari abanyeshuri umwe umwe adoboka kumutanga aho twabonye abari baje gufata agahembo kabo ka buruse tugahura n'abigisha batubwiye ko bari baje kwigisha mugabo basanga abanyeshuri ntibatonze ibintu byifashe gutyo ubona ko ata mirimo yahabaye mugabo abanyeshuri baradoboka umwe umwe hari usanga bariko bariga ariko icyo bikora kuva mu gitondo abanyeshuri bafite ibibazo bita amasesiyo bo batonze barayakora twibutse none ico abanyeshuri bari muri yegerege basaba iki muri make
abanyeshuri abagenzi babo cyane cyane abaserukira abandi nibo babatumye ejo kugira ngo bagire iyegeregere byatewe n'uko hari abanyeshuri bari bafashwe hirya y'ejo hari hafashwe hafashwe umwe mu banyeshuri baserukira abandi ejo hafatwa uwundi mbere icegera cy'umukuru wabo afatanwa n'abandi banyeshuri bane abo bane mu nyuma bahavuye bari kugwa mu ijoro ariko wewe n'uwo wundi yafashwe hirya y'ejo ni ukuvuga babiri mu baseruka abanyeshuri n'ubu baracyafunzwe kandi igipolisi cyamaze kwemeza ko bari mu mirimo y'inzego z'umutekano bafungiwe mu iperereza ry'u Burundi igipolisi kikavuga ko bariko babazwa ku bijanye n'ubukungu bashaka gutera akajagari mu bigo bya kaminuza none abanyeshuri bari mu myerekano bataronse ibyo bariko barasaba hari ikindi bategekanya gukora canke iyindi migambi bafise kugira baronswe ivyo basaba
urabona ihagarikwa ry'akazi ry'ibyigwa ribaye mu bisanzwe mu gihe abantu bari biteguriye kubona ku byo bari bandikiye umukuru w'igihugu ku ikete bavuga ko bazohagarika ibyigwa ku itariki ya gatanu uku kwezi kwa kane guca twinjiramo ubu rero abanyeshuri baciye bafata ingingo yo guhagarika kugira ngo basabe ibikorwa bya bagenzi babo kandi hamwe abanyeshuri baramuka bumviye babaserukira bo mu rwego rw'abo bita abadereve ni ukuvuga ko batosubira ku ishuri kiretse bagenzi babo barekuwe bo n'ibyo babasaba none abandi banyeshuri badashigikiye imyiyerekano cyangwa batari muri iyo myiyerekano bo babivuga ku iki muri make
hari urundi rwego rwashyizweho rugenwa n'utwara kaminuza y'u Burundi haraheze igihe ubwo bwose mbere nabwo nyine mu minsi iheze hari bamwe bari babwikuyemo umukuru wago yaranditse amaze kubona urwandiko bandikiye umukuru w'igihugu agira ati umuti si uguhagarika ibyigwa ni ukuvuga kuri urwo ruhande n'undi rwangiza abanyeshuri batabibona uko bagira bati umuti si uguhagarika ibyigwa kandi bavuga yuko ata muntu ashobora kwanka itegeko ryashyizweho na leta n'umukuru w'igihugu akarisinya ko ku bwabo babona bagenzi babo nk'abagumutsi murakoze cyane loje buri kaneza udukurikiranira hafi y'inkuru ayidushikiriza mu kanya kari imbere murakoze
murakoze nawe
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro rero ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora imaze iminsi itangiye imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi iyo komisiyo yamaze gutangaza ko itariki ndakuka y'amatora y'umukuru w'igihugu ari itariki enye z'ukwezi kwa munani ku batuye mu rwanda ku batuye mu mahanga amatora azaba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani gahunda y'amatora ya perezida wa repubulika y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi dukesha komisiyo y'amatora igaragaza ko kwakira kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu bizatangira mu matariki ya cumi na kabiri kugeza ku ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu naho kwiyamamaza kw'abakandida bikazatangira tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi kugeza tariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani gutangaza burundu ibizava ibizaba byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu biteganyijwe tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa munani mu kiganiro muri sanga cya none twatumiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda bwana Charles munyaneza kugira ngo aduhe ibisobanuro birambuye kuri iyo myiteguro bwana munyaneza ikaze cyane mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane Ah, nk'uko nari mbikomojeho mwatangiye ibikorwa byo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka Ah, mwa- umuntu ababajije kugeza ubu ngubu mugeze he ni ibiki bikurikira
yewe murakoze cyane nk'uko ubivuze igihugu cyacu muri uyu mwaka kirimo kiritegura eh, amatora ya perezida wa repubulika eh, ni amatora ya gatatu tugiye gukora kuva eh, muri mirongo icyenda na kane eh, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Eh, kuri aya matora rero nk'uko mwabisobanuriye abatwumva kuri aya matariki mwavuze birumvikana hasigaye amezi atari menshi ntabwo eh, dufite amezi arenga ane asigaye kugira ngo tujye muri aya matora nka komisiyo y'igihugu y'amatora rero ariko n'abanyarwanda muri rusange eh, hari ibyo tumaze iminsi dukora twitegura aya matora Eh, twanditse abagomba gutora bari kuri lisiti y'itora ubundi tubikora mu byiciro bitandukanye icyiciro cya mbere cyararangiye dusigaje ikindi cyiciro cya nyuma kizaba mu kwezi kwa gatanu ibyo bikaba bireba abanyarwanda bari mu rwanda ariko n'abari hanze y'u rwanda nk'uko babivuze kuko amatora nk'aya nabo baratora Eh, turi mu bikorwa byo guhugura abanyarwanda kubakangurira amatora binyuze mu nyigisho zisanzwe binyuze mu buryo butandukanye ariko twibanda ku nyigisho izo twita inyigisho z'uburere mboneragihugu zifasha abanyarwanda gusobanukirwa impamvu y'aya matora gusobanukirwa uruhare bagomba kugira gusobanukirwa akamaro k'ijwi batanga mu, mu, mu matora ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu muri rusange ibyo tumaze igihe tubikora Eh, ibyo byo ariko bizakomeza kugeza igihe tuzaba turi ku minsi y'amatora ubu turakorana inama zitandukanye eh, n'abo twita abafatanyabikorwa eh, batandukanye abantu bagira uruhare mu matora abo twita stakeholders kuko amatora burya ntabwo ari aya komisiyo y'igihugu y'amatora twebwe niko tubifata gusa ni amatora y'igihugu ni amatora agomba kubamo abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda baba bayafitemo uruhare ubu rero tumaze iminsi dukorana inama n'abo bantu tubagisha inama eh, tubagezaho ibyo twateguye tubagezaho by'amategeko ateganya amabwiriza kugira ngo batugire inama ariko barusheho nabo kugira amatora yabo kugira ngo ejo amatora naba eh, azabe koko ari amatora y'abanyarwanda muri rusange hari rero n'ibikorwa bitandukanye tekiniki ibyo byose turimo turabikora bimaze kugera kure ubu dusigaje ibintu bikeya gusa birimo ibyo wavugaga eh, birimo byo kwakira kandatire y'abantu bashaka ku- kwiyamamaza Eh, nk'uko wari ubivuze kuri ariya matariki cumi na kabiri kugeza kuri makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu ndetse no kwiyamamaza bizatangira kuri aya matariki naho nyine uvuze itariki cumi n'enye z'ukwa karindwi kugeza itariki ebyiri ku bashobora gushaka kwiyamamaza ku banyarwanda bari muri diaspora cyangwa itariki eshatu ku bazaba biyamamaza ha- hano mu rwanda ariko ubwo birumvikana hagati aho tuzaba twanatangaje kandatire z'abantu bemerewe kwiyamamaza ibyo bizakorwa itariki indwi eh, y'ukwezi kwa karindwi nibwo abanyarwanda mu by'ukuri bazamenya Eh, abakandida nubwo bazamenya abantu bemerewe kwiyamamaza bujuje ibyo amategeko ateganya Eh, ubwo harimo no gutegura ibiro by'amatora bizatorerwaho ariko na kiriya cyiciro cya nyuma eh, cyo kwandika abanyarwanda ba- bemerewe gutora kuko buriya ilisiti y'itora ni igikoresho gikomeye eh, mu bijyanye n'imitegurire n'imiyoborere y'amatora ubwo tuzanakomeza kwakira abanyarwanda batandukanye tubasobanurire ibijyanye n'amatora dukomeze kugisha inama mu minsi iri imbere tuzatangira kwakira abantu bashaka gukurikirana aya matora nk'indorerezi z'amatora baba abanyarwanda baba n'abanyamahanga ibyo ni ibikorwa bizatangira mu kwezi kwa gatanu Eh, twavuga rero ko muri rusange eh, imyiteguro irimo iragenda neza iragenda kuri gahunda yashyizweho nk'uko ubivuze Mm.
turabona rwose turi mu nzira nziza n'ibisigaye gukorwa hari uburyo bizakorwamo amatora yacu turatekereza ko kandi twizeye ko azagenda neza nk'uko n'andi yose nk'aya twagiye dukora mu gihugu cyacu yagiye akorwa Ah, bwana munyaneza nk'uko wari ubivuze aya ni amatora ya gatatu agiye kuba nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ah, na kane Ah, ese igishya kiri mubona kizagaragara muri aya matora haba mu bikoresho cyangwa se mu buryo bwo gutora nyirizina hari igihari
Eh, wenda ntari naga mu buryo bwo gutora cyangwa ibikoresho Ibi- ibishya nibyo ni byinshi ibishya ni byinshi nyine Eh, ubu nyine ubwo ni aya gatatu aya mbere twakoze mu bihumbi bibiri na kabiri andi tuyakora mu bihumbi bibiri n'icumi ubu ni mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ku iyo myaka yonyine ubwayo iravuga ko hari ibintu byahindutse mm, biriho bishya byaba mu myumvire y'abanyarwanda imitekerereze y'abanyarwanda mu mu bihe bi- bihinduka byaba mu gihugu cyacu byaba ndetse no hanze y'igihugu cyacu kuko eh, ntabwo ari twe dukoresha amatora twenyine hari kontekisi dukoreramo Eh, kuba rero n'amatora agiye kuba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi andi aheruka yarabaye mu bihumbi bibiri na cumi ubwo ni imyaka irindwi ishize burya hari ibintu byinshi biba byahindutse ubwo nkatwe dutegura rero tukayobora amatora ibyo byose tubyitaho ariko ku bijyanye wenda ni ibijyanye n'amatora nyirizina nk'ubu umuntu yavuga ko tugendeye no ku batora byonyine abatora abatora abanyarwanda bageze igihe cyo gutora Eh, imibare yagiye yiyongera cyane mu bihumbi bibiri n'icumi ah, ah, abatoye bari barenzeho gato ya miliyoni eshanu Eh, ubu turi hafi miliyoni eshanu ni hafi n'ibihumbi magana atandatu ibihumbi bibiri n'icumi hafi hari hafi miliyoni eshanu n'ibihumbi ijana ubu turi mu hafi miliyoni esheshatu n'ibihumbi n'ibihu- n'ibihumbi magana inani urumva abiyongereye byonyine muri iyi myaka ishize ni miliyoni irenga ibyo bifite rero icyo bivuze mu bijyanye no gutuma abanyarwanda bagira uruhare mu matora cyane cyane abumvuze ni urubyiruko ni urubyiruko hafi miliyoni irenga igiye gutora bwa mbere perezida wa repubulika itarateye mu bihumbi bibiri n'icumi Eh, ibyo rero kuri twebwe abayobora amatora hari ikintu kinini bivuze cyane cyane gutegurira abo banyarwanda ayo matora bakayajyamo basobanukiwe impamvu bagiye gu- gutora icya kabiri eh, hari uburyo bwinshi tugenda tuzana nk'ubu twazanye ibijyanye n'ikoranabuhanga mu bijyanye n'imitegurire ndetse n'imigendekere y'amatora nka biriya navugaga byo kwandika abatora kuri lisiti y'itora Eh, twatangiye ikoranabuhanga twigeze dukoresha ubushize ubu abanyarwanda bashobora kwiyandikisha kuri lisiti y'itora kwiyimuraho aho batuye ba- bajya aho bashaka ku- kuzatorera kureba imyirondoro yabo bakoresheje imashini bagi- bafite za ordinateri cyangwa kompiyuta cyangwa telefone Eh, cyane cyane ibi bizafasha cyane abanyarwanda bari bari hanze y'u rwanda ariko n'abandi bafite eh, ubu buryo bwo gukora hari rero n'ibindi byinshi turimo dutegura ibijyanye na- n'uburyo ibizava mu majwi biza- bizatangazwa wenda nagarutse ku byo mwavuze bijyanye na gahunda y'amatora mwavuze ko gutangaza burundu ibyavuye mu matora bizaba itariki cumi n'eshatu z'ukwa munani ubundi iriya niyo pariki ya nyuma ariko twebwe eh, muri gahunda dufite ndetse dukoresheje n'iri koranabuhanga eh, tuba twifuza ko abanyarwanda bamenya vuba ibijyanye n'ibyavuye mu matora muri muri gahunda Bizakorwa muri byo- gahunda yanyu muvuga ko bitarenze tariki ya cyenda ah, muzaba mwatangaje by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi niko yani ubundi niko itegeko riteganya itege- itegeko riteganya ko eh, gutangaza ibyavuye mu matora bikorwa mu gihe kitarenze iminsi itanu itora rirangiye Eh, ni niko itegeko riteganya hanyuma gutangaza burundu ibyavuye mu matora bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi irindwi nyuma yo gutangaza by'agateganyo ariko navugaga ko kubera ko abanyarwanda iyo batoye baba bakeneye kumenya vuba ibyavuye mu gutora kwabo twebwe n'ubwo itegeko riteganya gutyo tugerageza kubikora vuba bishoboka muri iyo minsi tudategereje iyo minsi itanu cyangwa iminsi irindwi navugaga rero mu buryo turimo dushyiraho burimo n'ubwo bw'ikoranabuhanga muri communication ni ibintu bizadufasha kugenda dukora vuba ibyo dushinzwe kandi tukabikorera ku gihe ubwo rero muri rusange wari ubazi uti ni ibiki bishya rwose ni byinshi bihari Eh, mu mwaka watandukanye abanyarwanda bariyongereye bagiye- bagiye gutora hari urubyiruko rwinshi rugiye gutora bwa mbere hari ubwo buryo bw'imiyoborere y'amatora imitegurire twazanyemo cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga ikindi eh, umubare w'abanyarwanda batorera hanze eh, gishya kiriho ubu bazaba ari benshi kurusha uko bakoraga uko batoraga kubera ko Eh, turimo turongera aho tubandikira turimo turongera ibiro by'itora bazatoreramo ubundi bagombaga kuva aho batuye bakajya gutorera muri ambasade ariko ubu turimo turakorana na- n'ibihugu birimo ambasade zacu kugira ngo abanyarwanda aho bari mu makomite yabo aho batuye bashobore kuba twabegereza ibiro by'itora ikiro nacyo ni ikindi gishya kwiteza abanyarwanda benshi bazatora ugereranyije n'abajyaga batora mu matora ashize Ah, bwana munyaneza mbere gato y'uko duha urubuga abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza kenshi na kenshi ah, mu mitegurire y'amatora muba mukeneye ubushobozi ubushobozi mu rwego rw'amafaranga ese ah, mufite ubushobozi buhagije kugira ngo aya matora azagende nk'uko mubyifuza mu bijyanye n'amafaranga
Eh, urakoze ubushobozi burahari ngira ngo icyo ni na kimwe twavuga ku mwihariko w'igihugu cyacu Eh, nubwo wenda muri rusange ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga mu bijyanye eh, no- n'ubukungu n'ibindi muri rusange u rwanda wenda hari ibyo rugikeneye ku- kugeraho ariko ku bijyanye n'amatora ibyo igihugu cyacu cyafashe umwanzuro y'uko eh, amatora aba priorite aba imwe muri priorite nkuru z'igihugu cyacu Eh, igihugu kigafata eh, iyo responsibilite kigafata eh, gifite ubushake bwo kwishakamo ubushobozi cyane cyane tutanategereje n'inkunga wenda ishobora kuba zaza ahandi ibyo ni politiki igihugu cyacu cyafashe ku buryo nakubwira ko ubu ibyo dukeneye byose ku bijyanye eh, n'amafaranga n'ingengo y'imari ku bijyanye n'aya matora turabifite Eh, mu mu bushobozi bw'igihugu cyacu gifite ariko nk'abayobora amatora ibyo dufite birahagije kugira ngo amatora duteganya dutegura azakorwe neza akorwe mu nyungu z'igihugu kandi buri munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo gutora azatore kandi atore nk'uko abyifuza murakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda kugira ngo adusobanurire aho bageze mu gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri telefoni dufite janvier mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Eh, ndi nyamagabe mu gasarenda ikibazo cyawe mu rwanda ikibazo yego n'ubu hari ko hari nk'abatarigeze babona amakarita y'itora n'umwaka washize hari ukuntu muri kubite- muri kubitunganya nabo bakazabona bakaboneraho bagatora
urakoze cyane janvier bwana munyaneza asubiza ikibazo cya janvier
arakoze jambiye uri nyamagabe hano iwacu Eh, ndamushimira yuko anakurikirana n'iki kiganiro ku bijyanye n'amakarita y'itora Eh, nibyo amakarita y'itora arahari Eh, hari amakarita y'itora twatanze mu matora y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize ayo makarita y'itora ku bayafite eh, bazi ko agomba gukoreshwa mu matora atatu hari ayo y'inzego z'ibanze yabaye umwaka ushize hari aya perezida wa repubulika tugiye gukora muri uyu mwaka ariko hari n'andi y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite azaba nayo umwaka utaha mu kwezi kwa cyenda iyi karita y'itora uko ikoze ku bazifite barabizi ko iyo karita y'itora izakoreshwa muri ayo matora yose rero yari avuze ati eh, ku wayitaye ya- yarayifashe icyo navuga ubu turateganya nk'uko nari mubivuga mu kwezi kwa gatanu igihe tuzaba tuvugurura lisiti y'itora tunayisoza tuba tunatanga n'amakarita y'itora ariko icyo gihe tuzaba tuyaha ku bantu bagiye gutora bwa mbere batari babona amakarita y'itora ba bandi navuze ariko ku bari bayasanganywe ku bari bayasanganywe nka nka janvier eh, yarayitaye cyangwa yaratakaye wenda icyo twabanze no gusaba abantu ni ukuzifata neza izi karita z'itora kuko turazitanga kugira ngo abantu bazifate neza ariko uwaba yaragize impamvu izo arizo zose zituma atazi ikarita y'itora iri bo twababwira ko nta zindi karita z'itora duteganya kubaha Eh, muri rya koranabuhanga nari ndimo mvuga eh, hari ibyo turimo dukora bituma eh, gukoresha ikarita y'itora bitagenda biba ngombwa cyane kuko hari indangamuntu dufite y'abanyarwanda bazizi barazizi uburyo zikozemo uburyo ziteye iyo twayihuje n- n'ilisiti y'itora yacu ku buryo imyirondoro yose hari uburyo tuyifite kandi tuyimenya ikarita y'itora rero nibyo irakoreshwa ariko muri rya koranabuhanga turimo turagenda tureba uburyo n'ikoreshwa ry'iyo karita y'itora tuzagenda turivaho buhoro buhoro nyuma y'iyo myaka nayavuze iyo karita y'itora izakoreshwamo Eh, namubwira rero ko eh, nkawe wari uyifite mu by'ukuri nta yindi tuzamuha ariko azatora kubera ko uburyo ilisiti y'itora ikoze apfa kuba yanditse kuri ilisiti y'itora afite indangamuntu uburyo twabikoze mu bijyanye n'ikoranabuhanga azatora kandi tumumenye ntabwo ari ngombwa no kumuha indi karita y'itora ariko ntabwo nshaka ko n'undi ubyumva u- hano wari ufite i- ikarita y'itora yite n'ubundi tuzabisaba ariko uwaba yarayitaye cyangwa yarayibuze kubera impamvu zitandukanye nta yindi tuzamuha ariko twashyizeho n'uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo uwo muntu azatora kandi akamenyekana uwo ari we Ni- biri no mu buryo bwo kugabanya ah, na ya ngengo y'imari twavugaga ku buryo du- dukomeza kugenda dushobora no kuyobora amatora yacu dukoresheje uburyo dufite tugenda turushaho no gukoresha ikoranabuhanga nabyo rigomba kudufasha kugenda tugabanya ingengo y'imari igenda ku matora kuko n'igihugu cyacu hari ibintu ibintu byinshi eh, kigifite bikenewe iyo ngengo y'imari yagenda ikorwa mu rwego rw'iterambere urakoze bwana charles munyaneza reka dufate na ingabire mwiriwe neza ingabire uranyumva
ndakumva ndakumva uri hehe
ni igikondo nk'uko ubivuze nitwa ingabire ikibazo cyawe murakoze murakoze munyamabanga nshingwabikorwa komisiyo y'igihugu y'amatora ikibazo ndabaza ndumva ndakibariza abanyarwanda bose nubwo eh, ari muri rusange nshaka ku- nk'ubu ngubu abanyarwanda abenshi nko- natwe turi mu mujyi twimuka buri munsi buri munsi ariko mu minsi mu minsi ishize nabonye ku- kuri telefone mwohereza esemesi ngo buri muntu ashobora kwihindu- guhindura aho aho yatoreye wenda aka- akishyira aho ari ariko kuri telefone iyo bikozwe ntabwo bikunda ese mwaba muteganya iki wenda ku- hari abajijutse babibona bakabikora ariko hari n'abatajijutse hari abatunze telefoni bazitungiye kwitaba gusa ese nk- nka nk'abantu batari aho batoreye eh, mu- mu- muri iyo myaka yose mumaze kuvuga bakaba byarabaye ngombwa ko bimuka ese abo mwamute bateganyiriza iki niba umuntu yaravuye igikondo akajya gutura i Nyarutarama cya kacyiru kugira ngo azagaruke igikondo eh, hariho uwavuga ngo nta taransiporo mfite kugira ngo nsubire gufata ikarita y'itora igikondo reka mbyihorere nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa sinzi icyo mwaba muteganyiriza abantu nka- nk'abo ngabo bari mu ma- ba- bimuka buri munsi buri munsi urakoze cyane ingabire Ah, bwana munyaneza wenda wa icyo kibazo cya cya ingabire wagifatanya n'iki kijyanye n'uko eh, mu gihe umuntu atazaba ari aho asanzwe atuye kuri uwo munsi w'amatora ese yemerewe gutorera aho azaba ari
Eh, murakoze murakoze cyane reka mbanze kuri icyo kibazo cya mugenzi wanjye ingabire abajije Eh, icya mbere ndamubwira ndakimusobanura mu mu byiciro bitatu icya mbere muri aya matora ya perezida wa repubulika eh, ni amatora yo ku rwego rw'igihugu wariyandikishije gikondo ukaba wenda warimukiye kacyiru cyangwa ahandi ushobora kugerayo ushobora gusubirayo akaba ariho utorera upfa kuba uri kuri lisiti y'aho hantu ushobora gusubirayo ukaza kacyiru ku munsi w'itora ukajya gikondo niba ariho wari wiyandikishije kuko ari amatora ya perezida wa repubulika ni ni perezida wa repubulika w'igihugu cyose bitandukanye n'amatora wenda y'abayobozi b'inzego z'ibanze twavuyemo ushizeho umuntu aba ahagarariye umurenge runaka mu nama njyanama y'akarere aho ushobora gusubirayo ariko ibyo utabishoboye kandi n'ibyo natwe twifuza ntabwo ari ngombwa ko ku munsi w'itora abantu bava hano bajya aha bajya gutorera aho bari biyandikishije Eh, hari gahunda na- navuze yo kongera gusubira muri lisiti y'itora mu midugudu Eh, tuzakora mu kwezi kwa gatanu iza- lisiti y'itora izaba iri mu midugudu mu kwezi kwa gatanu kose hari abakorerabushake baba bari muri mudugudu uwo muntu wimutse mu kwezi kwa gatanu rwose turamusaba aho azaba ari azegere uwo mukuru w'umudugudu bazaba bicaye aho mu kagari umudugudu bavuge bati ngewe nahoze ntuye gikondo none ubu ndi hano kacyiru ndashaka ko nandikwa hano ku kacyiru ibyo bizakorwa icyo gihe uwo muntu yimurwe ariko niba wenda hari n'uzimuka mu kwezi kwa gatandatu kuko yavuze koko kandi ibyo mu mujyi abantu batari bagira aho batura ku buryo buhoraho barimuka no mu kwezi kwa gatandatu wimutse upfa ku- kubivuga bitarenze itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi kuko nyuma yaho icyo gihe tuzafunga lisiti y'itora kugira ngo tubone uburyo dutangaza lisiti ya nyuma y'abanyarwanda bazatora n'aho bazatorera ubivuze icyo gihe cyangwa ukaba wakoresha ikoranabuhanga nk'uko wabivugaga ushobora kwiyunga haramutse harimo utubazo nk'uko wari ubivuze mu bi- mu buryo ukoresha wenda telefoni yawe cyangwa ordinateri bikakunanira wakwegera undi muturanyi wenda ukurusha uburyo byabikorwamo cyangwa ukwegera abakorerabushake muri buri mudugudu tugiramo abakorerabushake bane Eh, ndatekereza ko mushobora kuba mubazi kuko ni abantu baba bari muri uwo mudugudu cyangwa waba uri na hafi hano ho dukorera kuko aho dukorera naho harazwi hano ku cyicaro cyacu gikuru nk'aho utuye Ki- gikondo rwose kuva aho gikondo ugera aho dukorera nta nubwo byagufata n'iminota cumi n'itanu na hano waza tukabigukorera ariko icyo dusaba abanyarwanda ni u- ni ukubyitabira kwiyimura na lisita z'abari mu midugudu bigakorwa ariko n'uburyo bw'ubwo buryo bw'ikoranabuhanga abantu bakaba babikoresha abatabishoboye bakegera abashobora kubafasha utabishoboye ashobora kugera hano ho dukorera nanone turabikora tubikorera abantu bose iyo batugannye ku bijyanye rero na ebi ibyo wari umbajije niba abantu bashobora gutorera aho baba bari hose wenda nk'urugero Abantu nk'uruge- batanu nk'uruge- bari- bwana munyaneza nk'urugero abanyamakuru abashinzwe umutekano ah, n'abandi bantu wenda akazi kabo gasaba ko batazaba bari aho bagomba aho bari basanzwe batuye cyangwa se biyandikishije
nibyo nari ngiye gusobanura hari ibyo amategeko ateganya ndetse n'amabwiriza ya komisiyo y'amatora hari abantu bemerewe gutorera aho bageze Eh, ku munsi w'itora nk'abo wavuze umunyamakuru ukurikirana inkuru ku munsi w'amatora igihe afite ikarita y'akazi yerekana ko ari umunyamakuru wagiye mu kazi uwo yemerewe gutora aho azaba ari umushinzwe umutekano yaba umusirikare umupolisi cyangwa undi nawe uri mu kazi atorera aho ageze umukozi wa komisiyo y'amatora kuko natwe akenshi abenshi ku munsi w'itora ntabwo baba bariho biyandikishije baba bari hirya no hino bareba uko bigenda nabo ni uko abaganga ba- bari mu kazi bari wenda hafi y'aho itora ryabereye nabo bemerewe kuba batorera aho bari indorerezi z'amatora zimira ndi mu mvuga niba ari indorerezi z'abanyarwanda nazo zi- ziyandikishije kuri lisiti y'itora aho ziri niba zagiye gukurikirana amatora aho batiyandikishije nabo bemerewe kuba batorera aho bari hari ibyiciro rero byemewe na- na- n'itegeko ni kimwe n'umunyarwanda uzaba uri mu rwanda wenda itariki imwe ebyiri z'ukwezi kwa munani itariki eshatu zikamusanga ari hanze y'u rwanda uwo yemerewe kuba yajya muri ambasade cyangwa ntikiyakira akaba yatora ni kimwe n'umunyarwanda wenda uzaba yariyandikishije mu mahanga ariko itora rikamusanga mu rwanda uwo nawe yemerewe kuba yatorera mu rwanda yerekanye ko nyine yari ari mu rugendo hari ibiteganywa n'amategeko byose bigamije korohereza abanyarwanda no gutuma buri munyarwanda wese wemerewe gutora n'itegeko ashobora gukoresha ubwo burenganzira afite
urakoze cyane bwana Charles munyaneza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite bureze mwiriwe neza
mwiriwe neza musurize munyaneza ushinzwe komisiyo y'amatora
yego yego muraho
mukomere nashaka kubaza munyaneza ko numva bije y'amatora ari ndende igihugu hari ahandi hantu cyaba cyarapfuye inkunga cyangwa ni ku banyarwanda bonyine ikindi kintu namubaza ko abantu bitabira ubwo mwanya wo kwiyamamariza kandidatire ya perezida wa repubulika niba atari ibanga bari abantu hari ikintu baba bagenerwa tumenye ko ni ugukunda igihugu cyangwa hari izindi nyungu bari abantu baza kwiyamamaza ko tubona baza ari benshi kandi ukabona ko tubabona tubona nta mbaraga bafite nta n'iki bafite ni inyungu baba bakurikiye cyangwa n'ibindi niba atari ibanga hari ikintu komisiyo y'amatora igenera abo bantu biyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika
urakoze bureze bwana munyaneza reka gusubiza
urakoze bureze mbanze kuri icyo cy'ingengo y'imari icyo nakubwira nk'uko nari nabivuze ni amafaranga yavuye mu misoro y'abanyarwanda ni ukuvuga ko abanyarwanda ari bo ba nyiri aya matora kandi ni nabo batanze cyangwa bishatsemo ubushobozi mu bijyanye n'ingengo y'imari bwo kuyobora aya matora navuze ko iki ari ikintu cyiza rwose urwego igihugu cyacu kigezeho wenda hari aho mushobora kujya mwumva wenda hariho bananiwe gutegura no kureba amatora wenda ko babuze amafaranga ariko twebwe siko bimeze abanyarwanda turanabibashimira n'igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwana munyaneza akabazo gatoya ushatse kuvuga ko ingengo y'imari yo gutegura amatora yose ijana ku ijana yavuye mu banyarwanda n'u rwanda nicyo naringiye kugeraho urebye imibare mirongo icyenda n'umunani ku ijana icyenda n'umunani ku ijana ni ingengo y'imari yatanzwe na leta y'u rwanda iyo kabiri ku ijana tuyikura mu baterankunga bamwe ntabwo ari benshi ni bumwe nanone iza kudufasha gusa mu bijyanye no kubaka ubushobozi bw'abakozi bacu amahugurwa urebye niho bigenda wenda ibikoresho bimwe na bimwe dukoresha ariko ibijyanye no gutegura kuyobora amatora nyirizi nacyo nakwita kuwa kosi y'amatora iri kuri iriya ngengo y'imari ya leta ingana irenzeho gatoya mirongo icyenda n'umunani ku ijana navugaga muri rusange rero urumva mirongo icyenda n'umunani ku ijana nubwo ya kabiri ku ijana itaboneka ntabwo byabuze amatora gukorwa kandi ababwiye ko n'iya kabiri ku ijana irengaho mu by'ukuri iyo tubona muri abo baterankunga ijyanye ibintu by'amahugurwa guhugura abakozi gushaka n'ibikoresho bimwe na bimwe tugenda dukoresha nka za ordinateri n'ibindi ubundi byo ntabwo ari ibintu bihambaye cyane byabuze amatora kuba n'iyo kabiri ku ijana itabonetse
hanyuma burezi yarabaje ikibazo kijyanye n'abakandida rero ikibazo cy'abakandida ikibazo cy'abakandida yaravuze ati niyihe nyungu baba bafite ntabwo nshaka kubavugira ariko icya mbere nshaka kuvuga ni uko twebwe ntacyo tugenera abakandida yaba mu mafaranga yaba n'ibindi wenda byatuma bashaka kuba abakandida ntabwo ari inshingano yacu byumvikane rero komisiyo y'amatora ntacyo igenera abakandida inyungu baba bafite rero ntabwo nanjye nyizi ariko ntabwo nshaka kubavugira ndatekereza ko abantu batanga kandatire cyangwa bashaka gutanga kandatire ntekereza ko baba bafite inyungu yo kuyobora igihugu cyabo njye niko mbitekereza izindi nyungu baba bafite ntabwo nanjye nazimenye yari avuze ati bafite ubushobozi cyangwa batabufite ibyo nabyo ntabwo nanone nabimenya icyo namubwira gusa kimwe n'abandi banyarwanda ni ugutegereza nyine abakandida bakazataa kandidatire zabo izemewe zikemerwa hanyuma amatora akaba ubwo abafite ubushobozi bizagaragara nyine muri icyo gihe cy'amatora ariko ubu ngewe ntabwo nabimenya niba bafite ubushobozi cyangwa batabufite urakoze cyane dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika alphonse mwiriwe neza alphonse uranyumva alphonse uranyumva alphonse ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate stanislas wiriwe neza mwiriwe neza edi rwema uri hehe
ndi i kigali mu rwanda mu karere ka rurindo mu murenge wa burega mu kagari ka karengeri mudugudu ni wa mitabi amajyaruguru y'u rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagira ngo manze nshime munyaneza ku ngingo arimo tugeza undi nagira ngo manze mwibarize nk'umutumirwa ese amatora umuntu yemerewe gutora afite imyaka ingahe baba barayigize uko yari yanganaga barahinduye biracyari uko yanganaga nongera kumubaza ese uzaba adafite ikarita y'itora akaba afite irangamuntu yemerewe gutora murakoze cyane edi rwema urakoze cyane nubwo ikibazo cya kabiri yari yagisubije ariko bwana munyaneza bwana munyaneza muranyumva
ndabumva yego hari nari numvise ibibazo bya sanisirasi bazi imyaka yo gutora imyaka yo gutora mu rwanda ni imyaka cumi n'umunani nta kigeze guhinduka cumi n'umunani no kujyana hejuru umunyarwanda wese ufite imyaka cumi n'umunani utazitiwe n'ibyo ari byo byose bitwawe n'amategeko yemerewe gutora icyo rero ntabwo kigeze gihinduka ikijyanye n'ikarita y'itora ntabwo isobanuye utayifite ari kuri lisiti y'itora yujuje ibindi byose bisabwa afite indangamuntu azaba yemerewe kuba yatora nayo ntabisobanuye kuko imyirondoro y'abantu turayifite kuri lisiti y'itora ihura n'indangamuntu abanyarwanda bafite uzaba atayifite azatora ariko ntabwo nshaka gukangurira n'abandi ngo amakarita y'itora bafite bayajugunye cyangwa bakore ibindi n'ubundi tuzayabaza ariko waba afite impamvu ari yo yose bituma biri ikarita y'itora kuko ushobora no kuba uri mu nzira ijya gutora ku munsi w'itora imvura ikakunyagira ikangirika cyangwa ukahita twashyizeho uburyo buzatuma abantu nk'abo batora n'ubwo ikarita y'itora baba bafite
wigeze kuvuga ku bijyanye no gutumira no kwakira indorerezi z'amatora murateganya gutumira indorerezi zingana gute mu bihugu bingana bite
urakoze nta mubare navuga ngo duteganya gutumira kuko kuri indorerezi z'amatora baba abanyarwanda baba abanyamahanga ni ubushake bwabo ntawe tubihasira twebwe icyo dukora ni ugufungura imiryango kugira ngo ushaka gukurikirana amatora yo mu rwanda nk'uko ari prinsipe tugenderaho yo gutegura no kubara amatora mu mucyo abazabishaka rero bose tuzabakira ariko ugendeye nko ku matora twagiye dukora mu matora ya perezida wa repubulika akenshi twagiye tugira imbere z'amatora z'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga zigera hafi ku bihumbi bitatu n'ubu rero bashobora kuza ari uwo mubare cyangwa urenga cyangwa uri hasi icyo twebwe dukora ni ugutumira ababishaka bose bari mu miryango itandukanye yaba imiryango nyarwanda imiryango mpuzamahanga za ambasade n'abandi bakaza tukabakira twebwe twiteguye umubare wo wose uzaza kuba bazaba bujuje iby'indorerezi n'ubundi bisabwa tumaze iminsi tubona mu bihugu bitandukanye batangiza gutora hakoreshejwe ibyuma cyangwa se ikoranabuhanga mu rwanda iyo ntambwe mwari mwayigeraho cyangwa se muzakomeza itora mukoresheje impapuro
navuga ko iyo ntambwe ntabwo twari twayitera ariko turi mu nzira yo kuyitera navuga ko muri aya matora tugiye kujyamo ya perezida wa repubulika ntabwo tuzakoresha ibyo koranabuhanga mu gutora cyangwa ibyo bakunze kwita banki votingi ariko navuga ko ari intambwe turimo turi mu nzira yo gutera twateye intambwe yo gukoresha ikoranabuhanga kwambika abatora ibijyanye no gutora dukoresha ikoranabuhanga turacyabyiga twigira no kuri bagenzi bacu ba- babikora cyangwa babikoze hari aho tuzi bitagenda neza bitewe n'impamvu zitandukanye turimo rero turashaka amasomo ku- kuri abo babikora turebe ko aho bitagenze neza nk'aho tujya twumva ku isi hari ababikora ukumva hajemo ibibazo bitandukanye biba byagenze gute byatewe n'iki kugira ngo ibyo dushobora kwirinda twebwe tubyirinde ariko dushyireho n'ingamba zizatuma twebwe nitujya no kubikora tutazagenda duhura n'ibyo bibazo abagenda babikora bahura nabyo Ni- ni intambwe rero tuzatera mu minsi iri imbere ariko ubu turacyagendera ku byo twari dusanzwe dukora reka dufate na jean dodiye mwiriwe neza
Mwiriwe neza.
uri hehe jean dodiye
Ajya ndi Kimihurura.
ikibazo cyawe Ndi Kimihurura, eh, ikibazo nari mfite, Mm.
eh, eh, urabona hari ukuntu nyine uh, hari umuntu wabikomejeho ariko njye ntabwo nabyumvishije neza. eh, umuntu ashobora kuba aturuka nyine ahantu runaka mu ntara imwe eh, ari- aba nko mu yindi ntara. Ariko noneho eh, ashobora kuba afite nyine ikarita y'itora. Ese ke- eh, ese ke mu gihe ahi- ahinduye noneho akavuga ngo njye nihinduye kuri kuri lisite ko- kubera tubikora kuri telefone eh, noneho urumva yatubwiye ko tutazongera kubona ayo ma- makarita mashyashya ahubwo noneho hari ukuntu bazabigenzura ese ubwo buryo bu- buzakoreshwa mu buryo bwo kugira ngo twebwe tubashe kumenya koko eh, twahin- ibyo- ibyo- twa- twarahinduriwe koko i- i- tuzabimenya gute Twe- twashaka kugira ngo tumenye rero ni gute tu- tu- bizatugaragariza ni iki kizatugaragariza ko eh, tu- tugiye kwibona noneho ku- kuri lisite nyine aho ngaho nyine tugiye kuyitora tugiye gutora icyo gihe ni iki kizabitubwira murakoze U- ura- urakoze jean dodiye bwana munyaneza jean dodiye afite impungenge avuga ngo hari igihe bashobora kugenda ariko bakababwira ngo nta kuba badafite ikarita y'itora ntibatora icyizere mwa- mwabaha
Eh, icya mbere uko nari mbyumvise eh, arashaka ku- kumva uburyo bamenya neza koko niba bari kuri bisi y'itora cyane cyane ba- niba baranakoresha na buriya buryo bw'ikoranabuhanga ariko ngarutse kuri icyo mwari muvuze rwose icyo twakwizeza abanyarwanda umuntu uzaba ari kuri bisi y'itora wese afite indangamuntu y'abanyarwanda cyangwa ikindi kiyisimbura hari ibindi byangombwa bitangwa n'abayobozi bacu mu nzego z'ibanze bisimbura indangamuntu ku- kutayifite uzaba afite ibyo byangombwa ari ku isi y'itora uwo ari we wese nubwo yaba adafite ikarita y'itora azatora ibyo ibyo twabibizeza twabimwizeza badodiye kimwe n'abandi ariko ku byo yari avuze ati se twabwirwa n'iki nababwiye ko ukwezi kwa gatanu kose aya marisi y'itora azaba amanitse mu midugudu yacu dutuyemo jade dutuye hano ku kimihuriro barabizi twese dutuye mu midugudu ayo marisi azaba ari mu midugudu amanitse igihe hafi cy'ukwezi kose icyo nabasaba namusaba n'abandi bazagende bajye kuri iyo lisiti barebe koko niba bariho jade arebe niba ariho niba atariho abaza abakorerabushake abakozi bacu bazaba bari aho bamushyire niyo mpamvu ayo marisi tugenda tukayamanika tukabitangaza tuzanabitangaza mu itangazamakuru icyo gihe abanyarwanda bose bagende barebe ko bari kuri iyi y'itora ikindi navuze lisiti ya nyuma tuzayitangaza mu matariki cumi n'atanu y'ukwezi kwa kwa karindwi kugeza icyo gihe cyose uwashaka ngo tuba dusigaranye hafi ibyumweru bibiri kugira ngo tujye mu matora uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuba yabaza yazana hano aho dukorera wowe ndumva tunaturanye aho dukorera ni hafi y'aho ari kuba yaza akaba yareba kuri bisi y'itora tukaba twamushyira ariko icyo gihe n'ikoranabuhanga rizaba rigikoreshwa muri iriya koranabuhanga twavugaga harimo no kwireba kuri bisi y'itora kureba aho uri kureba aho wanditse niba n'imyirondoro yawe ihura niba ariyo ukoresheje telefone gusa kandi telefone iyo ari yo yose ya- irabikora nubwo yaba atari simatifone cyangwa ziriya telefoni zose zihenda ukoresheje gusa inomero y'indangamuntu yawe barabizi n'ubu tugakomeza kwikangurira abanyarwanda biroroshye kumenya ko wanditse n'aho wanditse ndetse n'imyirondoro yawe niba ariyo ariko n'udashobora kubikoresha gutyo hano iwacu harafungiye aho dukorera ari ku cyicaro hano gikuru mu turere dufite n'ibiro aho ariho hose umuntu yajya yagenda akareba ko ari kuri liste y'itora yaba atariho akajyaho cyangwa n'imyirondoro ye niba itameze neza ikaba yakwandikwa neza ese mu gihe muzaba mwamaze gutangaza ilisiti y'itora ntakuka bizaba bivuze ko nta wundi muntu uzaba wemerewe kongerwa kuri iyo lisite nubwo yaba afite ibyangombwa
ubundi niko bivuga ubundi niko bivuga kuko eh, hari igihe kigomba kumenyekana icyo abantu bamenya ninde wemerewe gutora umubare w'abantu batora urangwa n'iki kugira ngo n'ibivuye mu ma- mu matora amajwi n'ibindi bihuzwe naho ubundi ukomeje ukandika kugeza ku munota wa nyuma no ku munsi w'itora ntabwo wazamenya ni bangahe bagombaga gutora ni bande ba- ni bangahe batoye abakandida babonye amajwi angahe wa- urabihuza gute ibyo mu mu- mu miyoborere y'amatora niyo mpamvu amategeko agena igihe gitoya iri cy'itora ifungwa kugira ngo n'iyo mibare imenyekane abakandida bayimenye abanyarwanda muri rusange bayimenye bazageze n'igihe cyo kuyihuza n'ibizava mu- mu- mu- mu matora ariko no mu rwego rw- rw'ibindi bikorwa cyane cyane ibireba komisiyo y'amatora impapuro z'itora zikorwa n'iz'ingahe eh, ibiro by'itora bikoreshwa n'ibingahe hatoreramo abantu bangahe ni ngombwa ko iri cy'itora hari igihe ifungwa ikamenyekana kugira ngo ibyo byose bimenyekane kandi bigende neza urakoze cyane bwana munyaneza reka dufate undi mukunzi wa radiyo w'ijwi ry'amerika emmanuel mwiriwe neza
ego uri hehe
ndi rubavu ku gisenyi ikibazo cyawe
Mm. Alo?
Eh, turakumva bazi ikibazo cyawe
mbo ikibazo nabaza Mm.
mbo hari nko ku- mese kuri watsapu nagerageje ku- kubakurikirana ariko ntabwo bikunda sinzi ukuntu bigenda urabaza hari ikibazo ufitiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora
oya wenda nk'icyo namubaza Mm.
mbese nk'umuntu yarataye irangamuntu Mm.
ashobora gutora nta kibazo Eh, icyo kibazo bagisubije eh, wenda bwana munyaneza yaza kuge- kongera kukibutsa dusoza ariko yagisubije urakoze cyane emmanuel Eh, bwana munyaneza hari inkuru dufite wenda wenda reka mbanze mvuge kuri icyo kibazo cy'indangamuntu yego Eh, icyo icyo nabwira emmanuel kimwe n'abandi bantu badafite indangamuntu kuko hariho kuyita nk'uko yari abivuze hari uburyo buriho bwo kubona izindi ndangamuntu niba wayitaye hari inzira anyuramo agomba kuba azizi anyuze mu nzego zi- z'akagari n'umurenge ariko reka mboneho n'akanya mbwire n'abandi banyarwanda bashobora kuba badafite indangamuntu kuko nabo barahari batari bazifata batari bazibona kubera impamvu ejo zose ndabwire ko ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga indangamuntu mu gihugu hose ubu kiri muri gahunda yo gufotora abantu no kubaha indangamuntu Eh, nacyo nyine cyitegura aya matora kuko kugira indangamuntu ubwo ndasubiza manuheli ni ngombwa ko uba ufite indangamuntu kugira ngo ushobore gutora cyangwa ikindi cyangombwa gisimbura indangamuntu barabizi kuko nibyo tureberaho ko icya mbere umuntu agejeje imyaka yo gutora icya kabiri imyirondoro y'umuntu niyo ariko n'icya gatatu nicyo tureberaho niba koko umuntu ari umunyarwanda cyangwa atari umunyarwanda ni ngombwa yo kugira indangamuntu kandi ubu hari uburyo bwo kuzibona no kuzitanga n'inzego za leta zose zibishinzwe zirabizi ko zigomba kubikora ubu kugira ngo abanyarwanda bose boroherezwe kubona ibyo byangombwa kugira ngo bazashobore gutora Mm. urakoze cyane Eh, bwana munyaneza hari inkuru dufite y'umunyamakuru wacu ukorera aho i kigali mu rwanda ah, y- wagiye mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga abo ngabo bakaba basaba komisiyo muyobora gukuraho inzitizi zose zatuma abafite ubumuga boroherwa batoroherwa kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ngo abatabona bavuga ko bifuza kujya batorerwa n'umuntu bihitiyemo aho guhatirwa kujyana n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine wababwira iki
Eh, urakoze nanone eh, tubonereho wenda dusobanure eh, ibijyanye n'uburyo abantu bafite ubumuga butandukanye ntabwo ari abatabona bonyine ni abantu bafite ubumuga butandukanye harimo abo batabona harimo abafite ubu- ubumuga wenda bw'ingingo bushobora kubabuza kugera aho ibiro by'amatora biri bitewe n'aho biri hari abafite ubumuga bwo kutumva nabo baba bakeneye kumva ibyo abandi banyarwanda bumva ku bijyanye n'ibyo bigishwa cyangwa bakangurira amatora hashyizweho uburyo rero dufatanyije ni- n'inzego z'abantu bafite ubumuga hari amashyirahamwe hari za uniyoni zabo zihari hari iyo nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mwarimo muvuga ubu aho mvugira aha neze twari dufite inama tuganira ku buryo abantu bakoroherezwa n'ubundi bajyaga boroherezwa ariko kureba uburyo noneho twashyiraho ubundi buryo eh, bwihariye Eh, kuri abo rero ba- bafite ubumuga bwo kutabona Eh, ubundi itegeko riteganyaga riteganya ko eh, umuntu udafite udashobora kwitorera kubera ko atabona ashaka umwana niba umwishakira nta wundi umumushakira ubundi icyo cyumvikane niyo wishakira umwana utari wageza imyaka cumi n'umunani impamvu dushaka umwana utari wageza imyaka cumi n'umunani ni ukwanga umuntu ushobora kuza afite opiniyoni kuko umuntu urengeje imyaka cumi n'umunani aba yamaze kugira igitekerezo icyo nakwita political opinion akaba wenda n'uriya muntu utabona we yavuga ati wenda umfashe gutora uyu wenda we akaba afite ikindi gitekerezo kindi akaba yamutorera n'undi muntu a- atifuza cyangwa akaba yanatora kabiri kuko urumva ashobora gutorera wundi udafite ufite ubumuga bwo kutabona kuko nawe ageje imyaka yo gutora niba aramutse ari mukuru nawe araza kwitorera ugasanga ya peresipe yo ya wani mani wani voti nk'uko aba- aba- abongereza babivuga ugasanga irapfuye niyo mpamvu rero hari hariho iryo tegeko ntabwo umuntu bamushakira uza kumufasha gutora niwe umwishakira yaba umwana we yaba mwene wabo n'undi muntu uwo ari we wese yumva afitiye icyizere niwe umwishakira gusa hejuru y'ibyo ubu twateganyije noneho kuba bashobora gukoresha za mpapuro zabo izo zitwa burari abashobora kuzikoresha kuko nta n'ubwo bose bazi kuzikoresha turimo turagerageza kumenya imibare yabo abafite ubwo bumuga ni bangahe ariko n'abashobora gukoresha iyo mpapuro ni ni bangahe kugira ngo nazo tuzishyire ubu muri aya matora zaba zihari ushoboye kuzikoresha azikoresha atiriwe azana na wa mwana ariko udashoboye no kuzikoresha azane wa muntu utari wageze igihe cyo gutora niko amategeko ateganya nta muntu rero uhatirwa umuntu niwe umwishakira rwose haramutse n'uwagira icyo kibazo yazatubwira niyo yishakira umuntu yizeye akaza kumufasha gutora ariko hejuru y'icyo twanateganyije ko tuzanakora n'impapuro zihariye noneho nibwo bwa mbere tugiye kubikora muri aya matora ni bimwe mu bintu bishya tugiye gukora kugira ngo umuntu ashobore kuba yanitorera bitabaye ni ngombwa ko azana n'umwana utora bageze imyaka yo gusa urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika w'urukundo mwiriwe neza
we neza uri hehe
ubu ngubu ndi mu karere ka ngororero mu murenge wa bwira ikibazo cyawe
bo ikibazo mfite ku birebana n'amatora mbese nk'umuntu yaratakaje agakarita k'itora bamuha kandi
We- waragataye eh, waragataye kugira ngo ubone akandi byagenda gute urakoze cyane bwana munyaneza iki kibazo gishubije kenshi byose zisubije kenshi urukundo eh, tu- biratwereka ko tugomba no gushyiramo imbaraga komeza tukabisobanura kandi turanabiteganya muri iyi minsi dukoresheje itangazamakuru ritandukanye urukundo icyo nakubwira niba wari usanzwe ufite ikarita y'itora cya mbere niba warayitaye ari ukurangara ntabwo umuntu yabigushimira ubwo n'abandi babyumve abafite amakarita y'itora bayabike neza nk'uko babika indangamuntu zabo Eh, ariko nuhagira ugira ibyago akayita ikangirika igacika kubera impamvu zitandukanye wari usanzwe utora kandi uri kuri iyi y'itora twayivuze nta yindi karita y'itora tuzaguha ahubwo twashyizeho uburyo n'ubu ufite indangamuntu kandi uri kuri iyi y'itora tuvuge nk'aho uri ingororero muri uwo murenge tubwiye uri kuri iyi y'itora yaho rwose nta mpungenge uzatora ariko bitabaye ngombwa kubona indi karita y'itora nshya Mm. arakoze ah, uw'urukundo mu karere ka ngororero aho ngaho ni mu rwanda Ah, bwana emmanuel Munya- charles munyaneza wavuze ko muteganya ko abanyarwanda hafi miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana inani aribwo aribo bashobora kuza kuzitabira amatora ah, y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka mu bijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora ku mirenge ku biro by'itora hirya no hino mu gihugu ibyo byo bizakorwa mu buhe rwego Ni u- bazajya bazana ibyavuye mu matora ku cyicaro gikuru cyangwa se hari ikoranabuhanga muteganya ibyo bizakorwamo
murakoze hari uburyo buteganywa n'itegeko n'uburyo buteganywa n'amabwiriza dushyiraho agenda yunganira iryo tegeko ibijyanye no gutangaza ibyavuye mu matora icya mbere ndagira ngo eh, ntandukanye ibintu bibiri hari kumenyekanisha ibyavuye mu matora Eh, icya kabiri wenda naba- na- ntarimbuze ni uguhuza ibyavuye mu matora no kubitangaza ibijyanye no kumenyekanisha ibyavuye mu matora Eh, mu rwanda dufite ibyumba ibyo twita ibyumba by'amatora ibyumba by'amatora abanyarwanda barabimenyereye ba- batora ni biriya byumba by'amashuri dukunze gutoreramo buri cyumba cy'itora kigira abanyarwanda bagitoreramo umubare runaka ubundi ntabwo barenza abanyarwanda magana arindwi iyo tumaze gutora rero saa cyenda ubundi saa itora mu rwanda bitangira saa moya za mu gitondo bikarangira saa cyenda iyo saa cyenda zigeze kubarura amajwi bihita bitangira bigakorerwa muri icyo cyumba cy'itora I- iyo kubarura amajwi birangiye abantu bari aho bamenyeshwa uko byagenze ariko uretse no kubimenyekana kubimenya bo baba banabikurikiranye babibona muri icyo cyumba cy'itora bahita abahari babimenyekanisha babibwira abahari nubwo nabo baba babyiboneye baba abanyarwanda basanzwe ndetse n'inzego z'amatora hanyuma hakabaho ibyo twita guhuza ibyavuye mu matora hari ibyo twita kuri site y'itora biriya byumba by'itora biba biri ahantu twita site cyangwa senta y'itora ni ikigo cy'ishuri runaka tuba twakoresheje aho birahuzwa ndetse n'urupapuro byahurijweho rukamanikwa ahantu kuri iyo site y'itora kugira ngo ubishaka wese abona ibyavuye mu matora iyo bivuyeho bi- bitwarwa muri za envelope bikajya ku karere ku karere hano mu rwanda barabizi district bigahurizwaho bikongera bikava bikajya ku rwego rw'igihugu iyo bigeze ku rwego rw'igihugu nibwo tubisuzuma tugatangaza byari by'agateganyo ndetse na bya burundu ariko ibyo ni uburyo bwo gutwara impapuro no kuzuza ariko twateganyije n'uburyo bwa communication bw'ikoranabuhanga hari aho byahurijwe cyane cyane ku rwego rw'akarere bizajya bihita byoherezwa ku rwego rw'igihugu ariko bitabujije ko na za mpapuro nazo zizanwa ku rwego rw'igihugu ko ziriya mpapuro nizo kuko zo ziba zanasinye nizo dufata ah, ni- nk'ikintu tugomba kugenderaho mbere y'uko dutangaza burundu ibyavuye mu matora Ah, mu gusoza bwana munyaneza ubutumwa ku banyarwanda bazitabira aya matora y'umukuru w'igihugu
Eh, ubutumwa ku banyarwanda icya mbere ni ukubashimira ni ukubashimira uburyo abanyarwanda bajya bitwara mu matora yose eh, tujya dukora abanyarwanda bitwara neza abanyarwanda bazi agaciro n'akamaro k'amatora abanyarwanda eh, bagaragaza ko indangagaciro z'abanyarwanda mu gihe cy'amatora batora mu mutuzo mu mutekano nta mvururu zizwi mu matora yo mu rwanda Eh, mu rwanda ahubwo iyo twakoze amatora turi igihugu cyose tuba turi mu munsi mukuru abanyarwanda barabizi ubu barimo baritegura ubukwe eh, nubwo tuvuga amatora ibyo rwose abanyarwanda turabibashimira kandi mu butumwa tubaha ni uko tugomba gukomeza kuko ibyo ni byo bituranga n'iyo identite y'abanyarwanda izo ndangagaciro zacu ni amatora rero tugiye kujyamo icya mbere bagira ayabo Eh, biyandikishe abageze igihe cyo gutora batore dufatanye kuyategura kuko ni amatora yabo ntabwo ari amatora ya komisiyo y'igihugu y'amatora kandi no ku munsi w'itora bazitabira ari benshi kugeza ubu ntabwo mu rwanda twari twitabira amatora ari hafi ya mirongo icyenda na gatanu Ku- ku bijyanye n'amatora ya perezida ho nk'ubu ayo duheruka mu bihumbi bibiri n'icumi yitabiriwe kuri mirongo icyenda na karindwi n'ibice bitanu ibyo abanyarwanda rero bamaze kumenya ari nabyo tubasaba ni kuri uriya munsi w'amatora itariki eshatu enye bazitabira amatora ari benshi bagere kuri uwo mubare cyangwa banawurenga ikindi bazaze bakeye bishimye ariko banasobanukiwe n'uburemere bw'igikorwa bagiye kujyamo batore mu mutuzo mu mutekano amatora abe hanyuma igihugu cyacu gikomeze kuba u rwanda nk'uko abanyarwanda babyifuza charles munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda turagushimiye cyane akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane edi namwe aka kanya mwaduhaye kuganira n'abanyarwanda hirya no hino kandi tubashimira n'ibitekerezo bagiye baduha murakoze nshimire nanjye abagize uruhare muri kino kiganiro hirya no hino aho mwari muri nshimire injeniyeri joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umunsi mwiza